iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi ni ikinyarwanda muri studio cumi n'umunani muri kumwe nanjye edi rwema mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo isi yizihize umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi abarundi bahungiye mu karere baratakamba ko babayeho mu buzima bugoye abantu ubu naje hano nende gutera mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenge bana ntera mugenzi wanje agapira n'uwo ntaje agacanyaka nivyo nake n'ahantu ho kuzinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampa mbwiye nabi nanye natakuntu mfise nobwira nkihangana uwo ni umwe mu barundi bahungiye mu rwanda mu nkambi y'amahama iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloise bigirimana igipolisi muri esipanye cashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko cahagaritse abanyesiriya cumi cagiriza kuba barafashishije mu buryo bw'amafaranga abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba al qaida mu gihugu ca siriya bafatiwe mu mikwabu igipolisi cakoze mu bisagara vya madride toledo na valence umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa esipanye yashikirije kwako kagwi kari kamaze imyaka kiheka ku ishyirahamwe ryemewe n'amategeko mu kurungika amafaranga atari make yo gufasha abaroberi bo mu ntara ya idiribe muri ico gihugu ca siriya hano muri amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yaratanguje ku mugaragaro ibikorwa vyo kwiyamamariza manda ya kabiri mu myiyamamazo yabereye mu gisagara ca orlando muri leta ya florida imwe mu maleta atagira uh, aho ahagaze mu gushigikira uyu mugambwe canke uyundi mu gihe yishimiye ku byo yakoze nk'ubutunzi bwateye imbere hamwe n'umutekano ku mbibe perezida trump kandi yaraneguye aho batavuga rumwe mu mugambwe w'abademokrate abita intagondwa zagerageje kumusenyura we hamwe n'umuryango wiwe perezida trump yashikirije kandi n'amatagisi yashinze ku bijyanye n'ibidandazwa byinjira mu gihugu atibagiye no gutuma k'urutoke ibinyamakuru hamwe n'abademokrate bagize ikibazo c'uburusiya imvugo yabo ya buri munsi hamwe n'ibindi bibazo byaranze intwaro yiwe muri uko gutanguza k'umugaragaro ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza perezida trump yari yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe melania trump hamwe n'icegera ciwe mike pence ari kumwe n'umukenyezi wiwe hano muri amerika nyene perezida wa amerika trump mu ndwiza ategekanya gutanguza isekeza ryo gutahukana mu bihugu vyabo abimukira baharugwa mu mamiliyoni baraha muri amerika mu buryo butemewe n'amategeko uwo mugambi wo kubatahukana wari umaze amezi unugwanugwa aho umwe mu bategetsi ba leta ya trump avuga ko umuliyoni umwe wabo bari bamaze kuja ku rutonde rw'abatahukanwa aribo bazoba ubwa mbere mu mezi mirongo ibiri n'icyenda amaze ku butegetsi perezida trump yamye avuga ko umutekano ku rubibe rwo mu mpanuko amerika ihana na mexique hamwe n'amategeko ahasha abimukira binjira mu buryo butubahiriza amategeko biri mu bikwiye kwihutirwa muri iyi ntwaro yiwe tukiri muri amerika abategetsi muri leta zunze ubumwe za amerika batangaje ko hafashwe ibiyayuramutwe vyinshi vyo mu bwoko bwa kokayine bitari vyigere bifatwa kuri urwo rugero muri kahise ka amerika inyamiramabi ejo kuwa kabiri zarafashe amatoni arenga cumi n'atandatu ya kokayine mu bwato ku kivuko mu gisagara ca filadelfiya ivyo biyayuramutwe bivugwa ko bifise agaciro kababa umuriyaridi umwe w'amadolari y'abanyamerika ivyo biyayuramutwe vyari binyegejwe muri konteneri ndwi kandi haranafashwe n'abari muri ubwo bwato ubwo bwato bwashitse mu gisagara ca filadelfiya mu gatondo kejo kuwa kabiri bwari mu nzira bugana ku mugabane wa buraya perezida wa amerika kandi yatangaje ejo kuwa kabiri ko patrick shanahan yahisemo gukinjura mu mabanga yo kurondera kuba bwegu umushikiranganji wo kwivuna bansi ashikiriza ko yifuza umwanya wo kubana n'umuryango wiwe shanahan yari muri ico kibanza ivy'imfatakibanza mu gihe yari arindiriye kuzemezwa na sena ya amerika perezida trump yashikirije ko umunyamabanga wa gisirikare mark esper ariwe agiye kumusubirira nawe uh, mu kibanza cy'imfatakibanza
arakoze aloise bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika twumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba mu gitondo ni kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mu kanya ni amakuru mu karere
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi abarundi bahungiye mu nkambi ya mahama mu rwanda bavuga ko uyu munsi ubasanze bugarijwe n'inzara n'ibura ry'imyenda yo kwambara baganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru ukorera mu rwanda
ushitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama mu rwanda uwo muvuganye wese akubwira ikibazo c'inzara izura inzara kuva ku mwaka uheze icamwe mpuzamakungu pamu ribagaburira ryarahinduye ribaha amafaranga agera ku bihumbi bitanu n'amajana ane ku muntu umwe wese ku kwezi iruhande y'ibiharage ifu y'ubuyi n'amavuta intumbero ya pamu ni uko izo mpunzi zo kwigenga mu bifungurwa zikanahindura zikigurira utwo zifuza yamara izo mpunzi zivuga ko ayo mafaranga ari make kuko ibiciro byaduze kandi bakayakuramo ibyankenerwa byinshi bagasaba ko yokongerezwa ubundi ni nk'imana mu bisanzwe nawe urazi nta bihumbi bitanu n'ane n'ibiro bingahe uba waravuye mu byawe bizogutunga bakitangura kuzana ayo mafaranga baratubwira ati agafuko k'ibigori kagugu ibihumbi umunani ariko ubu karageze mu bihumbi icumi hafi na cumi na kimwe cumi na kimwe n'amajana ubwo byo bitanu magana ane barabiduha ariko n'uduharage ku mpande tugihabwa na adara adara nayo nuko ica ikwega amaguru ikabiduha iteba igatanga uyu munsi ngo ntiyatanze umuntu ashonje nawe nurazi umunsi ni muremure nijoro ni rirerire ibyo byose bitugiraho ingaruka ubuzima bugahagarara ikibazo cy'uburwayi ibyo byose bijamwo kubera iki umurwayi arakenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira agire nke nk'ifana kugira arenze ku miti ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agize akeya inkwi barashaka gukora nk'amezi nk'atatu bataduhaye ugacukuramo umutwe dufaranga baduhaye twarashyo ugaca usanga ntidukwiye no ku kwezi twashaka ko botwongereza ko dufaranga dukeyi kubera nk'uwo twarasamo amafaranga ugaca usanga nk'umwana ntarose nk'uduhuzu yambara ugaca usanga ukuyemo mwatwe dufaranga baduha ugaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye bongera ko ubukene bw'impuzu zo kwambara kuko haheze imyaka itatu atamfashanyo y'impuzu baronka n'amaso arabikwereka kuko utambaye izatabutse yambaye izifise ibiremo canke izidasa kubera guterateranya udushambara nk'uko babyivugira baraba nk'uyu mwana ushobora gusanga yambaye agahuzu kahetse ubundi twahora dufata uduhuzu mu bisanzwe bikaba ariko ubu rero ntituzi ubuvugizi nyine dukenera ko bozo dufashe uduhuzu turasaba ahubwo mutuvugire kabisa nta mpuzu twe tugifise ahantu n'utu duhuzu mubona twambaye ngaho nizo tugenda dusaba abagenzi kabisa bagenda za kigali ukabona afise nk'imiryango yiwe i kigali yifise ukagenda ukamukorera ukamukorera nk'akantu wamugirira nyine yaguha nk'ako karaka mumesere nk'impuzu umukorera udusuku waheza agaca aguha nk'agapantaro akaguha n'agashati ndeba ntubu naje hano nze gutira mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenge ona ntera mugenzi wanje agapira nuko nkaje agacanyaka nivyo nakenana no kuzinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampa mbwiye nabi kanye nata kuntu mfise nobwira nkihangana turavyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko ubu kabisa ubu turambaye ubusa twirerana abana abana nta duhuzu bafise turagaragara ukunyene haheza myaka ingahe ata mpuzu turonka pasiteri jean bosco ko ibishatse aserukira izo mpunzi yabonye umutegetsi wese agendeye iyo kambi nta bindi bibazo amutura atari ibyo dukeneye impuzu twambara uno munsi ikibazo gikomeye cyane ni impuzu dufise ahantu tuno munsi tugeze ku bihumbi mirongo itandatu birenga rero ni ikibazo kinini cyane ikigira kabiri turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka amufasha ukwezi ntakwiye mu bisanzwe umuntu yandika ibihumbi bitanu n'amajana ane ku kwezi rero ku gatwe k'umuntu ukwezi kose murumva yuko biragora cyane impuzu izo mpunzi zifise nizo bafashishijwe n'ubuyapani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu userukira igihugu c'ubuyapani mu rwanda ahaheruka kubagendera mu ntango z'uku kwezi bamutuye ico kibazo nawe abemerera ko agiye kugishikana ku bamutwara there are so many many problems and uh, uh, uh, honestly speaking ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke yamara tugiye kubishikiriza leta y'ubuyapani gutyo tuzovugane n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bigenewe impunzi ishami mpuzamakungu hcr risigura ko ryabuze aho rikura izo mpuzu zo gufashisha impunzi kuko u rwanda rutacemerera impuzu zambawe zizwi nka caguwa kwinjira mu gihugu yamara rivuga ko ririko rirarondera ingenegero nk'impuzu zikorewe mu rwanda pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tukivuga amakuru ajyanye n'impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bitandukanye by'akarere abarundi baba mu nkambi ya rusenda muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko bahora mu madeni y'ibifungurwa kuko imfashanyo y'ibiribwa bahabwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ari nke ku buryo badashobora kuzimarana ukwezi zimwe muri izo mpunzi zaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri i rusenda je ndagenda nkapokera izorya bakama nyene nkagenda nkasuma nkasuma kweli nkabona kweli ndasumye mugangezaho ndabirya ndarya kabisa ebaga mundu zingahe zitatu bikaba biheze inzara igatagura nagira amahera ngo nze ndasuma n'amahera ndayakura usanga abana inzara irabafasha ubigenza gute icyo gihe iyo bishize turirigwa ugiye ku mugenzi ebagura dufise ndaca dufise dukeyi tukaca duha eba nkopesha ibigozi bingahe ngaho nka bitatu kugira abana bagi akangurana ibigozi bitatu nkacyumba nkajya mu gatondo uko nyene nkagenda kuwundi uradufise eje vyaraheze eje ndabifise ufise rero akacaguha nk'ibigozi bibiri upokeye ukamwishura ugiye kwishura rero ebaga indenga nihera kubera wahishiye y'amadeni kandi iza gushika ipokera vya bindi kubera bigabanijeko agera kundi mupokero uriha amadeni uriha vya bindi kandi bisigaye ntibigukwira kandi kundi kwezi yego niko bitugendera mu bisanzwe iyi taye y'umuntu bamuha nta kwezi imumaze kuko niyo turiko turarya dusanga turiko turarya uyu muceri nyene tugasanga turiko turarya aka kawunga batuzanira iyi fu batuzanira ntituguranya tuvuze ngo turaguranije naho ni hamwe utora ikigozi cy'umuceri ukaza gukabisha n'utwo tujumba n'utwo turaya cyangwa agatoki ugaca usanga ukwezi guheze warabihejeje kera waragiye no kuri botike gufata ideni mu gihe rero ugaca usanga wagumye mu ideni kuko usubiye gupakira uca ugenda ukishyura wa wundi wo mu ibotike ugaca usanga wagumye mu ideni ideni rero ntirihera ku muntu naho woba uri umuhinga bimeze gute ukwezi ntigushobora guhera nko mu ndwi yanyu musanga uriko urafata amadeni amadeni imbere ahubwo ugasanga hamwe bovuga ngo gupakira ntibihari ugasanga abantu baca bicwa n'inzara kuko tugenda gutora ideni twisunze yuko tuzo mu ndwi ya nyuma tuzosubira tugapakira tugasha tubariye Eh, ama- ideni rija mu rindi deni kuko ideni tugiye gupakira ideni u- u- u- upakira uriha ukongera kandi mu mu ndwi ya nyuma ukongera ukaza gutora irindi deni kuko nabo baguha bisunze yuko uzopakira ukabishyura mbese nta n'umunsi n'umwe ideni ryigera rihera ku je mu- kuco nosaba nuko botwongerereza kuko uravye zirya dorari baduha ajya amafaranga umuntu aba yandikiwe ku munsi ku munsi uriko uraraba umuntu yariye mu gitondo na saa sita no ku mugoroba usanga yoja hejuru y'ibihumbi bibiri birenga ariko ugaca uraba niyo mpamvu indya ziduherana kaye tukiguma mu madeni uza usanga ata murefigi yoko- ato- yokora n'umugambi n'umwe kubera amadeni bijya bifungurwa baduha turabikoresha neza ariko naho tubikoresha neza ntabwo bishobora gushika ku itariki tuba tuhagize ntidutegereza gupokerera bihera hakiri kare menga mbere ahubwo ni n'ibintu by'imiti birimo urabishobora kubikoresha neza ariko kugira itariki igere ya tariki ukibifise nta n'umuntu n'umwe bagifise ibyo kurya mu nzu kunyene uronse aka kasafuriya ugenda kukagurisha ukaguriramwo abana kutudagara n'abana bo- bo- boga ku- ku biharage ku- ku- kuwangiza ku wa mbere gushika kuwundi wa mbere kuko bararya ibiharage baduhaye agafashanyo kucisha tukagurisha tuguriremo abana inguzanyo ubudagara tugurisha isafuriya nenyene nibongere ifashanyo bongere ifashanyo kuko eh, ijya taye imwe iduze dorari bashobora kuguha ntabwo bishobora kuvamo ibirato isabune borosada eh, n'utundi tugenegene eh, dutandukanye n'amavuta y'is- yo kwisiga birashika impuzu igatabuka aho hose urumva ushaka wikora kuri kuri iyo rasiyo baguha kandi iri andetaye mu gihe bashobora kuvuga bati umuntu umwe agenewe ku munsi gufungura igarama amajana ane wizogarama amajana icyo ukuramwo iyindi misada kanaka iyindi ama- utundi dukoresho kanaka uba ukeneye Eh, indenga eh, by'ukuri ubirabye indenga ntidushobora kureka kwitaka kubera ko eh, rasiyo baduhereza y'idolari cumi na zibiri ntushobora kuyifungura ukwezi kose umuntu arafungura mu me- mu mayinga abiri yinga rimwe n'igice ugaca usanga yarasiye iraheze iyindi minsi yose ukabona ko abantu by'ukuri bagaragara nicyo gituma baguma bavuga ko indenga ari nyinshi ni kubera ko ifungurwa ari nke Eh, turasaba yuko ahubwo abo kumva iri jwi ryanje aho ryogera hose nimba bishoboka ko bashobora kuduha ifashanyo eh, idukwiye umuntu akazararonka ibyo afungura bikwiye ku kwezi idolari cumi na zibiri nawe ntizishobora gutunga umuntu ku kwezi kose
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
nyuma y'iminsi mu rwanda havugwa indwara y'amayobera yafashe abana b'abakobwa mu mavi bakananirwa gutambuka ku nshuro ya mbere minisiteri y'ubuzima ku munsi w'ejo yavuze ko iyi ndwara yitwa hysteri domas mu rurimi rw'igifaransa abaganga bavuga ko iyi ndwara ifata mu mutwe kandi ikaba isanzwe ivurwa kandi igakira minisiteri y'ubuzima yahamagariye ababyeyi bafite abana barwaye iyi ndwara ko babajyana ku ivuriro bagafashirizwa hamwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kabonye iyi ndwara yamenyekanye bwa mbere ifasha abana b'abakobwa bo mu ishuri rya rambura mu karere ka nyabihu mu ntara y'uburengerazuba nyuma y'igihe gito abana b'abakobwa bo mu ishuri rya nega riri gashora mu karere ka bugesera nabo baba barafashwe abagiye bumva cyangwa bareba uburyo urwaye iyi ndwara amera benshi bagiye bishakira ibisobanuro bamwe bati ni amagini abandi bati ni amadayimoni imvugo ziba nyinshi ibisobanuro kuri iyi ndwara birabura nyuma y'isuzumwa ryakozwe na minisiteri y'ubuzima iyi ndwara yashyize iramenyekana dr yamuremye jean damascene umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc niwe usobanura iby'iyi ndwara dukurikije ibimenyetso uh, twabonye turemeza koko ari icyo bita masi histeriya iyo ibintu bitaboneka abantu batangira kubyita kubyita uko bashaka ngo ngo na ngo ni abadayimoni ni amagini n'ibiki n'ibiki no ikintu kitari kitari umubiri twe kujya tugitekereza ko ari amadayimoni indwara yabonetse ni kimwe na bya bindi bavuga mu kinyarwanda iyo ibuye ryabonetse ntabwo riba rikizuka uyu muganga usanzwe ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe avuga uburyo iyi ndwara ifata iyo ndwara iyo unakurikiranye amateka yayo biba bishamikiye ku bibazo umuntu yari afite bya hafi cyangwa se bya kera iyo ndwara ishamikiye ku byabaye ishamikiye ku ihungabana abanyarwanda basanzwe bafite mu gihe twatangazaga ubushakashatsi twakoze mu mwaka ushize muri bibiri na cumi n'umunani twasanze abanyarwanda hafi mirongo itatu ku ijana bagendana n'ihungabana iyi ndwara yari yaraburiwe umuti mu minsi ishize abaganga banyuranye bafite ubumenyi butandukanye bari baragiye basuzuma aba bana ariko byose bikarangira hatamenyekanye ikibazo nyakuri kibuza aba bana b'abakobwa gutambuka uko bikwiye ikibazo cyaje kuvumburwa n'abaganga bize iby'ubuzima bwo mu mutwe aba ni nabo batangiye kuvura aba bana ariko muri muri kadire yo kuvura iriya ndwara ibinini ntacyo ntacyo bifasha kimwe mu byo dukora ni ukubatega amatwi ni nayo ni narwo rufunguzo ni narwo rufunguzo ntabwo ushobora kwinjira mu bitekerezo by'umuntu mutavuganye ariko twewe dufite n'uburyo bwo kumva n'umuntu utavuga batubwira ko twe tuba tugomba kuba dufite ugutwi kwa gatatu turumvisha rero kwa gutwi kwa gatatu wenda mwe mutabona ariko twe turagufite kugira ngo twinjire hahandi n'ubundi hananira abantu kwinjira uyu muganga asobanura ko kugeza ubu basaba ababyeyi kuzana abana babo bakavurirwa hamwe kuko minisiteri y'ubuzima itabasha kwegera buri mwana wese ngo imusange iwabo muganga yamuremye asobanura ko iyo iyi ndwara yitaweho neza ivurwa kandi igakira vuba uyu muganga agira inama abanyarwanda kwirinda gushungera aba bana kuko bitabafasha gukira vuba tureke gushungera kuko abana nibabona za za kamera nibabona abantu bagize ziriya simutome ikibi cyazo iyo habaye icyo kintu cyo gushungera haza fenomene bita sugesitibirite bituma umuntu akabya atanabizi bikarushaho kwiyongera simutome zikarushaho kwiyongera kugeza ubu minisiteri y'ubuzima yashyizeho itsinda ry'abaganga barimo kwita kuri aba bana bagaragaje ibimenyetso byo kunanirwa gutambuka itsinda rya mbere rirakorera irambura mu karere ka nyabihu irindi riri nyamata mu karere k'ubugesera abana barwarijwe nyamata abarimo kubakurikirana babwira dijwi rya amerika ko kuva aho iyi ndwara imenyekaniye ndetse aba bana bakabona abaganga b'inzobere harimo kugenda hahinduka ikintu kinini ku burwayi bwabo abana bakabakaba mirongo itanu bo bafashwe n'iyi ndwara barimo makumyabiri na bane bo mu ishuri rya nega riri i gashora mu karere ka bugesera na makumyabiri n'umwe birambura mu karere ka nyabihu abahanga bavuga ko iyi ndwara yibanda ku bana b'abakobwa kubera ko no mu buzima busanzwe abana b'abakobwa aribo bahura n'ibibazo by'ihungabana kurusha abahungu muganga yamuremye avuga ko mu bana icumi bashobora gufatwa n'iyi ndwara icyenda ari abakobwa mu gihe umuhungu umwe ari ufatwa n'iyi ndwara asunta kaboyi ijwi rya amerika inyamata mu karere ka bugesera tuve i nyamata mu karere ka bugesera tunyarukire mu burengerazuba bw'u rwanda aho abasigajwe inyuma n'amateka bo mu karere ka rusizi batabaza inzego z'ubutegetsi ngo zibakure mu bukene bukabije barimo uretse ibibazo by'ubukene aho bavuga ko butuma batabona ibibatunga ku bageze igihe cyo gushaka abagore bahitamo kubashakira amazu yubakiwe ababyeyi babo kubera kubura aho gutura ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika tim stokle mutijima abo basigajwe inyuma n'amateka bubakiwe ndetse batuzwa mu murenge wa kamembe aho muri rusizi nubwo baba badahari bose kuko hari ababa bagiye gushakisha imibereho ukigera aho batuye usanganirwa n'ubwinshi bw'abantu ubona ko budahuye n'inzu zihari turabona hano hari inzu imiryango umwe ibiri itatu ine itanu itandatu hano haba imiryango ingahe habamo imiryango cumi n'itatu cumi n'itatu mu miryango mbona itandatu mubamo mute mbo harimo inzu imwe igiye irimo imiryango ibiri ibiri ku mpamvu z'uko nta masambu dufite uwo musore yakuze agashaka umugore abana na se na nyina muri ya nzu agakomeza abyarira mu nzu kwa nyina na se nuko bimeze ahangaha inzu aba basigaje inyuma n'amateka batuyemo bari bazubakiwe n'umwe mu baterankunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku bufatanye n'inzego z'ubutegetsi zatanze ibibanza zubakishije imbaho inyuma hejuru zisakaje amabati kuzirebera inyuma ubwabyo ubona ko zenda guhirima
nibyo baba batubikije bakaduhera nuko twibereye ninjiye muri imwe muri zo abayituyemo baranyereka uko bayibanamo umukecuru aryama ni ahangaha ahangaha ndyana nk'ibi kimwe bwo nka hari hajemo intozi ni ututozi twari twajyemo yarageze ngo adutwike nanjye dore aho njyama rero ni hano nanjye niho njyama n'umudamu wawe urabona yuko hariya harabomaguritse njyama ndebana n'umukecuru nta bushobozi kabisa ni ukugera mukanshakiraho mba n'umugore kubona n'umukecuru ntabwo ari byiza
kuba aba basigajwe inyuma n'amateka ntaho guhinga cyangwa se ngo bagire ikindi bakora cyabunganira mu mibereho bavuga ko ariyo ntandaro y'ubukene bukabije barimo abenshi muri aba bakavuga ko batunzwe no gusabiriza utagize icyo aronka we n'abe bakarariraho ni uko nyine twirirwa gutyo ijoro ryagira bakaryama utabonye icyo kurya nta nuko nizima mbayeho nyine ni uko kugenda mbasaba mwebwe abaturage ngewe ikimbeshejeho ari ugusabirira gusa nta kindi mibereho ndiho aha rero bakagira icyo basaba ubutegetsi mbere na mbere ni uko hano buri wese yabona imiturire kuba yaba ari mu nzu atagerekeranye n'abuzukuru n'abakazana icyo cyo cyaba ari icyo cya mbere cyadufasha mbona n'ikindi mu miryango cumi n'itatu iri hano ntawe usumbya undi ariko bafashe imiryango itatu gusa abariya muri mu cyiciro cya mbere abandi bajya mu cyiciro cya kabiri kandi ntekereza ko twese ntawurengeje undi ubushobozi bibaye byiza rero babashyira nabo muri icyo cyiciro cya mbere kuko twumva ko abari mu cyiciro cya mbere akenshi bafashwa wenda dushobora gufashwa tukabona ubwo bufasha natwe tukagera ku iterambere nk'iry'abandi ku birebana n'imiturire y'aba basigaje inyuma n'amateka n'ubwo aho bubakiwe ari muri metero zitarenga magana atandatu uvuye ku biro by'umurenge inzego z'ubutegetsi zivuga ko zitoroherwa no kumenya uko imiryango mishya igenda ivuka kuko abo bashakana mu buryo bunyuranyije n'amategeko bubakirwa bari iyo miryango itandatu ahubwo igenda yiyongera babyariramo abashakiramo rimwe na rimwe iyo byanabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko ugasanga ntabwo bihise bigaragara ahubwo bikagaragara ari uko ubona ko umuryango watubutse koko utagikurirwa muri ya nzu aho rero niho nk'ubuyobozi twavuga ko tugiye gukurikirana turebe icyo bafashwa bakaba babasha gutandukanywa uwo ni madame kankindi leonsi umuyobozi w'akarere ka rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu abajijwe niba mu bijyanye n'imibereho aba baturage batahabwa ubufasha bwihariye hakurikijwe imimerere barimo uyu muyobozi yadusubije muri aya magambo bariya ni nk'abandi banyarwanda dufite porogaramu ya humani sekiriti ibibazo byabo rero bikemurwa muri iyo porogaramu cya mbere hari izo za viyupi abashoboye gukora bashakirwamo akazi abadashoboye gukora nabwo wenda ku mpamvu z'uko ntacyo bafite bakora bararwaye se barashaje se abo ngabo n'ubundi bafashwa nk'abandi banyarwanda kugira ngo babone imibereho mu karere ka rusizi hose habarurwa imiryango y'aba basigajwe inyuma n'amateka irenga magana cyenda ariko yose isangiye iki kibazo cy'imibereho mibi iterwa n'ubukene bukabije icyo kibazo kandi atari no muri rusizi honyine kimaze imyaka itari mike kivugwa mu rwanda ndetse komisiyo idasanzwe ya sena yashyiriweho kukigaho iheruka gushyira ahagaragara raporo yayo mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani mu byiyo yatanze nk'inama kuri guverinoma harimo no kuba bo bashyirirwaho gahunda zihariye zigamije kubazamura nk'uko byagiye bikorwa ku bindi byiciro by'abanyarwanda byagaragaraga ko byasigaye inyuma kandi bikaba byaratanze umusaruro temistokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na makubiri wegeranyije aya makuru muri studio cumi n'umunani igihe mwumvaga yari edi rwema mukomeze mugire umunsi mwiza
turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu